nollywood actor wey dem dey call am olu jacob don dey look for one girl say make dem help am look for one girl wey e be say e surprise im papa for birthday o e surprise im papa when im papa dey for work e come surprise im papa with surprise birthday package o so the thing come the thing just make the man dey highly emotional So sotey the man come share tears of joy di video con go viral now dem don dey look for dis girl nollywood actor say make dem help am look for dis girl becos person promise am one million naira say person promise am one million naira for dat tin wey e do for im papa yeah dis girl papa don dey since for some time na man wey be say e get workshop where e for dey work weda na mechanic i no know i no know di particular work wey dis man dey do if una look di environment i go know say na e be like workshop so di girl kon buy things so kon carry go give him papa. In papa never do birthday for a very long period of time The thing just come as a shock as a shock to the papa because the papa don't they carry the way with work work work He no even remember in birthday again That in good daughter daughter will be say god don't bless a better picking. some children they be better children No, oh. na im come carry birthday gift come where in papa they work In all shame come just take and take surprise in papa Hi, in papa come share tears of joy. The thing really touched the man o. Oh. So the video go viral. Make I play the video, make una see him. Then we will come talk how Olu Jacob, when be Joke silver husband, take say make people look for the game. Make they give say person as somebody see the emotional video, that video when the man and the daughter, in fact the thing make the man share tears of joy na eh, olu jacob come, come say, come, somebody come tell, tell olu jacob say make dem look for dat girl say dem want to give am one million naira now dem dey look for am anytime wey be say make i play the video make una see am my people my people this is so touching ah The papa no know when he shed tears of joy, highly emotional about it. Honestly, this is what every responsible parents really, really deserve from their children because e no easy some of all this our papa and mama Then go day they work from morning till night They don't. They hustle They find They try to make ends meet to try to make money wey be say they go take send their children go school They go take train their children to put food for table but see wetin dis intelligent girl just go do for him, papa When he make im papa share tears of joy papa no remember say na im birthday again sef where person dey hustle una know say nigeria eh, weather get as e be so the man don even forget say anything like birthday dey exist but di girl con just in fact eh, little little things just matters a lot o oh. little little things wey we dey look dey comot eye e matters a lot so and uh, lucky girl now god don already put smile for her face as he put smile for the papa face na so papa god when he dey heaven come put smile for her face now somebody just want to dash her one million naira for that thing wey be say you do una dey see am so nothing like to see eh nothing like to take care of parents o to take care of parents is the best thing wey be say any pikin go do because e dey attract a lot of blessings okay see the physical one one una see now this na the physical blessing one una see o oh the spiritual one the spiritual aspect not even high pass in fact even god when he dey heaven they smile for this girl for waiting e do for him, papa im papa don't bless him. that is eh, him. im papa heart eh im papa don't bless him for waiting all he heart finish that is this man eh this girl go live long Now the truth be that the girl go live a very long life nobody go fit this dis girl why i say so be say bible talk and say for obey our mama and our papa say our days go dey long na be the only promise wey be say the only commandment wey be say e dey for bible wey be say god put tell we we children that is the children that is the only eh, promise only commandment when e get promise attached to it say if you go fit do am say you be you be pikin you look finish say you want to you obey your mama and your papa your days eh go live you go bible say your days will be long nothing go fit cut you short on this earth na so the thing just be my people. i just say make i bring am come my channel because the thing really touch me honestly the thing touch my heart well well so olu jacob dey look for this girl make una try and tag this girl and look for her The girl is high is is lucky o oh. una know wetin one m go fit do for person this period she get luck well well That no wonder bible talk say make you give and e shall be given unto you ah no be small o oh, the girl get luck well well so my people oh, um, olu jacob now do say make them look for the girl in fact this girl is going home with one million naira for for this surprise package uh, uh, birthday What be say do for him, papa alright so oh, my people, now here i won't stop have a blessed and wonderful day if you never subscribe I will make you subscribe oh. thank you bye bye o